mwandanya kumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zigize ayo makuru ababyeyi bahekuwe na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni uko bishima bavuga ko amatungo yabo ubu bayaraga uwo bipfuza naho atacowa bapfana mu by'amaraso ntawanzanaga kwa muganga ngo ugire urwaza nanjye natekereza ko nta n'uwampaga amazi ubu noneho nzabiraga nde noneho ahirira rero riziye yo kuvuga ngo umuntu araguha ashaka byaranshimishije
uyu ni umwe mu babyeyi bahekuwe na jenoside mu rwanda amaze kugira uwaraga amatungo yiwe ido n'ido ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze ababyeyi bagizwe incike na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane barishimira umugambi bakorewe n'umuryango ushinzwe kwita ku bapfakazi ba jenoside avega uzobafasha kuronka abo baraga ibintu vyabo avega isigura ko yiyumviriye umugambi inyuma yo kubona ko ari abavyeyi bitaba imana ibintu vyabo bigatwagwa n'abo batazi mugenzi wacu asumta kaboyi atubwira ibindi kwino nkuru ku ikubitiro uyu mushinga uzafasha ababyeyi b'icike basaga magana cyenda babariwe mu gihugu hose basigaye batagira umwana n'umwe uyu mushinga wahereye ku babyeyi batujwe mu mazu bashyizwemo y'amasaziro yubatse hirya no hino mu gihugu abari muri aya mazu basangwa na ba noteri b'akarere bakabasobanurira uko irage rikorwa ababyeyi bamara kuvuga uwo bifuza ko azazungura ibintu byabo bamaze kwitaba imana bagatera igikumwe kuri izo nyandiko zikabikwa neza ni ibikorwa bikorerwa mu ibanga umuyobozi wa vega gahozo ku rwego rw'igihugu mu kabayire valeria yabwira ijwi rya amerika ko batekereje uyu mushinga nyuma y'uko basanze ababyeyi benshi batujwe mu mazu y'amasaziro bahora bibaza amaherezo y'imitungo yabo basize inyuma urumva ko niba barasigaye bonyine nta mwana n'umwe bafite bibazaga ku mitungo yabo yibaza ati se ubu nimara kwitaba imana imitungo yanjye izamerite yenda hari n'ubwo izatwarwa n'abantu babonetse bose ntanishimiye bakajya aho bari bubona ko bagaragaza ikibazo kandi kinabahangayikishije cyane mu rwego rero rwo kubafasha no kubamara impungenge dutekereza gukora uwo mushinga wo kugira ngo mu gihe cyose bakiriho tubafashe gukora irage noneho batuze batekere bumve ko niba namara kwitaba imana bazaba batuje bazi ko ibintu byabo bitazatwarwa n'uwo ari we wese ababyeyi batangiriweho n'uyu mushinga bavuga ko bishimye cyane kuko bajyaga bibaza amaherezo y'imitungo yabo bikababera ihurizo uwimana christine umubyeyi watujwe mu bugesera mu nzu y'amasaziro yabwira dijwi rya amerika ko yahoraga babazwa n'uko imitungo ye izasigaranwa n'abantu batigeze bamwitaho akiba mu rugo iwe ubu akaba yaramaze gukora irage ndetse akaba yarasigiye imitungo y'umwana w'umukobwa atazi aho akomoka ariko akemeza ko ari we yahisemo bose ntawanzanaga kwa muganga ngo ngire urwaza nanjye natekereza ko nta n'uwampaga amazi avuga ngo noneho nzabiraga nde noneho ahirira rero riziye yo kuvuga ngo umuntu araguha ashaka byaranshimishije ni umwana nitoreye yari imfubyi aza gutwara inda ari mu mwaka wa gatatu aho kabyariye karabungera ariko umwana yanzaniye umwana afite amezi atatu umwana asubira mu ishuri akunkudera ari agahinja kakamishijemo kuko nari narabuze abana nkagaheka nkajya kugakingiza nkumva ndagakunze akana karankunda na nyina arankunda ko kana ni agahungu ntikagira se uzwi nyina sinzi wabo nararuhutse kuko numva ko ba bandi n'ubwo bantu bamurusha igitugu batazabitwara bizaba byanditse ni umushinga wanduhuye rwose numva mu byewe ndaruhutse mugenzi we uvuka mu karere ka rwamagana nawe uba mu kigo cyubakiwe ababyeyi bagizwe incike na jenoside kiri mu karere ka bugesera bavuga ko yarazi umwana w'umukobwa wajyaga umwitaho akiriwe mu rugo ariko njya guhaguruka nahamagaye umukuru w'umudugudu arabyandika ni umukobwa umwana uwushyikiriye wese mwumvikane uramuha hasano y'amaraso mufitanye ariko kubera yuko ari we nabonaga nshyikirije umutima kandi yagiriraga akamaro yaransuraga najyaga rwamagana akampa itike kumva ntabwo nagombaga kumuzibukira nafashe uwo niwe numvaga undi ku mutima nindamuka nsinziriye uzahagumana barabyandika ko yari afite abasaza ariko nkabona nta kintu bamariye ko nagombaga guhungitsa akamaro amariye byonyine n'uje akagusanga mu buriri akakubwira ati enda ikinini cya magana abiri mushyira ku mutima umuyobozi wa vega ku rwego rw'igihugu asobanura ko nubwo aba babyeyi bageze mu myaka y'izabukuru kuko benshi barengeje imyaka mirongo irindwi yemeza ko ibyo bakora babikora bafite ubwenge bwabo icyerekana ko baba bazi uwo bagomba kuraga ni uko rimwe na rimwe hari igihe atanaraga n'umuntu wo muri famiye Eh, nubwo tutajya mu irage ryabo ariko aho mbere bitaraba irage ngo ribe yenda n'ibanga bajyaga tubiganira bakubwira kuko tubasura bajya no kuza hariya mu mu bigo mu kigo- mu- mu- mu mpinga nzima twajyaga kubasura tukaganira akakubwira ati yewe ninapfa ntabwo nzaraga umwana wawe wa mukuru wanjye wasigaye cyangwa uko ntigeze anyitaho hari umuntu w'umuturanyi w'inshuti tudafite n'icyo dupfana wanyitayeho kuva kera nuba ngize icyomba ariwe nasigiye ibintu ni ukuvuga ngo rero aratekereza agakora a- akareba akavuga ati umuntu uzasigira ibintu byanjye ni umuntu wangiriye akamaro uyu mushinga uzakorerwa ku babyeyi bose basizwe ari incike na jenoside nyuma yo kwicirwa abana babo iki gikorwa cyatangiriye ku bashyizwe mu bigo bibitaho barenga magana abiri ariko ukazakomereza no ku bandi bakiri mu ngo zabo batarabasha gutuzwa muri ibyo bigo ababyeyi bajya mu bigo by'amasaziro ni ababa barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu ariko hari na bamwe batuzwa muri ayo mazu batarayigeza nyuma y'uko bigaragara ko bafite ubumuga butakibakundira kugira icyo bakora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Hasumta Kaboyi arakenuye tukiri ngaho mu Rwanda bamwe mu banyagihugu baba mu karere ka Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza urwego eh, rege rujeje gutanga amatara kwaca amafaranga bababesha ko babaha amatara amaso agaherera mu nzira ubuyobozi bw'urwo rwego buvuga ko abakoze ivyo ari abatekamutwe bitirira urwo rwego rwabo ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Themistocle Mutijima yanyarukiye Nyamasheke kuturabira uko vyifashe
Abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi n'abo bita ko ari abakozi ba REG mu murenge umwe wa Kanjongo wonyine zigera mu ijana. Aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda. Amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu na mirongo inani y'u Rwanda.
haje abagabo babiri bambwira ko bakorera ewasa mu ityazo bati ukaduha amafaranga none se nta kintu mumpa cy'icyemezo bati icyemezo ni- ni ni uko tukumanikira kashi pawa ubwa mbere bahaye ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ubwa kabiri bahaye ibihumbi icumi bayimanitse uwo munsi bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano kashi pawa bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga ibihumbi mirongo ine na bitanu uwabangejejeho nawe muha bitanu byose bifata ibihumbi mirongo itanu kashi pawa barayimanika bampa umuriro megawate ebyiri ndazicana ibyumweru bitatu ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga barambwira ngo ntabwo uri muri sisitemu nibaza uko ibintu byagenze biranyobera ntangira kubirwankaho kugeza na n'ubu mu byangombwa biranga mu bazi z'amashanyarazi bakunze kwita kashi pawa abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri reg ishami rya nyamasheke ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere nabahamagaye inshuro nyinshi nababwira nti ikarita yanjye ko ndi kwiguriraho umuriro ntibikunde bimeze biti bakambwira ngo bizashoboka ngo kubona ahangaha iki cyumweru iminsi ngahe bikeya biranga kugeza magingo ubu." bambwira ko abanyamuryango ba rege ari benshi ko bahereye ku baba batubanjirije ko batari bashira ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho muri uku kwa munani ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka ku isonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikindi ni ukubura umuriro kandi n'uwa- n'uwandahuriraga noneho akaba atakindahurira mwese nyine we wabura ingaruka kuba wari wizeye ko ugiye gucana wo. hanyuma nyine ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabonye n'amafaranga agapfa ubusa birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavaho aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bwamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo kashi pawa zirahari ntabwo rero twaziha natwe twareba nyine gutya tukavuga tuti ese kashi pawa bazikura he zinafite n'inomero zikorerwaho niba atari abakozi babo izo kashi pawa bazikura he?
icyo dusaba ni uko ubuyobozi bwakita ku- kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo be gumya iri rege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibwiye umwe agusunikira undi wabibwira undi umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya nyamashiki burahakana ko abakoze ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego bwana rushingwa bigwi Clement uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayo ari yo yose twebwe iyo umuturage tugiye kumuha amashanyarazi tujyana imodoka yacu yaba ari depanaje yaba ari new connection kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabaca amafaranga ntabwo babikora bonyine babikora n'abakozi bacu abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi ko tugomba kuyabaha ariko abo bamamyi badufashe tubace kugeza ubu ubuyobozi bwa reg ishami rya nyamashiki buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye mu gihe urwego ruvuga ko ubwo bumamyi bukorwa n'abarwiyitirira hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata umuntu araza akagutekinika yakubwira ati ngenda yikubonera akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza aka- ukamwihera amafaranga akaba ari icyazana bakigeze imuhira kigahita gipfa na bugingo n'ubu ngiye hari imwe idosiye yanjye yahezeyo temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda Temistocle Mutijima arakenuye tuve mu Rwanda twerekeze mu Burundi aho hasigaye iminsi iri munsi y'umwaka kugira ngo ico gihugu cinjire mu matora Uburundi rero naho buriko buratunganya ayo matora n'amatora ariko yitegurirwa mu cuka kidatosoye hagati y'abatavuga rumwe mu vya politike impande zitandukanye zegwa n'ayo matora ntizinahuriza ku vyerekeye ukumenya nimba ayo matora ari ngombwa canke atari ngombwa reka tubibaze mugenzi wacu ari i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza amashirahamwe yigenga nka Israel ntiwihebure yari mu gisata gihanira hagati y'akazi na muntu kimwe mu vy'abanyepolitike banka kuja mu matora bavuga ko kibangamiwe kandi ari wo mushinge w'amatora meza risanga banguha François Xavier Ndaruzaniye ni warirongoye bavuze yuko batokwitaba amatora baca bashaka igihugu izoce gitwarwa na bande bashaka ya ntwaro y'amagaburanyama aho bumvikana bati wowe tora kiriya nanje ntore kiriya ivyo naza ko twamaze kubirengera mu gihugu cacu c'uburundi mbega mwibaza iyo mvugo bayiterwa n'iki ni ubwoba bw'amatora nta kindi mumenyeshamakuru kiriko kibatuma batinya kwitaba amatora barabona yuko batari populaire ntabwo bafise ico bita l'electorat nta majwi boronka abanyepolitiki b'abarundi bakareka kwibaza yuko igihugu bagitora mw'ibarabara canke yuko bagitora iyo arusha ariko bakamenya ko abenegihugu aribo batanga igihugu bisigura ko bitezwa guca mu matora ahubwo umunyepolitike yoba yifuza kuja muri ayo matora atarataha je nombwira atariko aracekwa eka n'umukuru w'umugambi wa IPDS Gamibanga uri ku rutonde rw'itavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko atantambamyi n'imwe yobuza amatora Kasim Abdul ibibwirizwa rigenga amatora ryaramaze kuboneka ubu ubu imigambwe yose irarifise ubwa kabiri umugwiseni waramaze gutanga ikirangamisi kigenga ayo matora mbere bukaba ari ubwa mbere umugwiseni ushoboye gutanga ikirangamisi hakiri kare turashobora no kuvuga kandi yuko n'icuka ciza kiriko kiraboneka nk'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aho yihaye intumbero yuko rimwe mu kwezi atunganya inama y'abarongoye imigambwe bose ku rwego rw'igihugu tuza hamwe na baburamatari mbere umushikiranganji yategetse baburamatari nabo nyene yuko rimwe mu kwezi nabo nyene bagira inama n'abarongoye imigambwe mu ntara nko mu nama twagize mu ndwi iheze umurongoye umugambwe CNDD-FDD dubwiwe ari wasavye yuko ba musitanteri batazotunganiza abarongoye imigambwe yuko ahubwo bishobotse ko boca babogozwa hariho n'ikindi mbere gituma twizera yuko amatora azogenda neza nuko hari abanyapolitike bo mu runani senarede tumaze iminsi twumva yuko bariko baritegurira gutaha mu gihe rero abo- nk'abo mu runani senarede bamaze no gutahuka ari bukumbure benshi muri bo babona yuko ayo matora atogenda neza navyo nyine ni ikindi gitanga umwizero ku banyapolitike twese cyane cyane ku mugambi w'ipedezi gamibanga abandi nka Agathon Rwasayama yidoga ko abanywanyi biwe bahohoterwa nawe nasanga ata yindi nzira yo gutsimbataza demokarasi bidaciye mu matora uburundi aho tugeze si aho gusubira mu ihumbi si aho gusubira kurondera kurara rubunda amatora aregereje reka tuyitegurire ubudashobora kujya mu matora demokarasi ni ukuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi abo twe ntituri kumwe sene inyankamugayo twemera yuko inzira ya demokarasi ica mu ngingo igaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo umukuru w'igihugu avuga ati dukeneye amatora atekanye nanjye nkongera ko nti atekanye kandi anwanisha abarundi kuko abarundi amatora yamaba abahunga bagahunga abagira gute bakagira gute mu yindi migambwe naho nka Sende de Leonard Nyangoma bavuga ko badatunganirijwe hisunzwe amategeko bazisokora mu matora Gaspar Kobako umuvugizi wabo yabishikirije mu minsi iheze mu kiganiro yahaye amenyesha makuru twebwe navuze yuko twiteguriye kuja mu matora hamwe batoya tubuza umuntu abuzwa kuja mu matora gute iyo babandanye bamuhohotera mu gihe vyogaragara yuko ari kuja kurigana ko navuze yuko tutazoja kurigana twebwe tuzoniganisha ivyumviro porogaramu yacu indinganizo yacu ivyo nivyo tuzokoresha ariko nitwabona abantu bazanye ibibando bazanye amahiri bati ntimugeza tuzoca tubwira tuti batwanki tuvuga rero ko dutinya amatora murumva rero twebwe turagomba kuyajamo mugabo hamwe hoba inzitizi zigaragara zivuga ziti ntibishoboka murumva tuzoca twidohora aragira mbonereho menyeshe yuko mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati turi mu migambwe itanu yatanze ibyangombwa bikwiye rero mu gihe itoja muri za nzego za sepi na sesi murumva yuko ngaho tuzoba dufise inyenda muvano yumvikane ko kugira tuti ko mwebwe mutagomba yuko tujamo nibirame dutangare genda kuko nimushaka ko tuyajamo iruhande y'abanyepolitiki b'abarundi imigwi n'amashirahamwe amwamwe mpuzamakungu avuga ko atewe impungenge n'amatora y'umwaka uza ko ashobora kuvyara injyane ariko leta yizeza ko azoba meza kurusha yigeze kuba yose eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u burundi hari imyuga imwe imwe yakomeje kubona nk'ikorwa n'abagabo ntikogwe n'abagore mugenzi wacu venuste nshimimana mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza araganira uno munsi n'umupfasoni jeannette gracienne kaneza yashinze ishyirahamwe rihurikiyemo abapfasoni bakora canke bize muri ayo mashuri atamenyerewe ko yigwamwo n'abagore canke n'abigeme association des femmes ingenieurs au burundi reka tubahe ikaze jeannette gracienne kaneza ndabasuhuza murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze nagira ngo tubwire muri make igitekerezo cyo gushinga urwo runani cyaje giti caje mu gihe jibona ariko ndaheze ishure ngeze kurondera icyo twita stage akademike tukarondera mu masosiyete bakatubwira yuko tudashobora kuronka stage mu gihe uba uri umukobwa ko bategereza kuronderera icyo twakwita nka sekirite kugira ngo mujana kuri tera ntibakugirire nabi tugaca niyumvira ati kubera iki batadufata nk'abandi abo twiganye abahungu kuko ibiyumvira ko batugirira nabi duca tugira ubwo runani mu kugira ngo duterane ingufu intege kugira ngo dushobore kumva yuko natwe dushoboye kuba nk'umuhungu dushoboye gukora ibyo nabo bakora tukava mu iyo position de faiblesse badushiramwo kugira ngo kubera ku ishuri turigana ari naho usanga munganya amanota cyangwa ukamurusha mugabo uhageze ku kazi ugasanga bagushyira hasi cyane rwose none kugira ngo abumva ijwi ry'amerika babisobanukirwe neza iyo iyo mirimo yitirirwa kenshi abagabo namwe mwumva mukora kubera ko mwayize namwe niyihe yisobanure
iyo ni abantu usanga kenshi tuba twize ibintu bya jeni sivile elegitirisite elegitoromekanike na informatike iyo ugiye muri porogaramasiyo kenshi abakobwa ntibemera yuko bajya muri iyo muri iyo segiteri cyangwa abiba biga statisitike ugasanga ari etude iri iteye imbere cyane ntibakunze kuyiha abakobwa ariko ngo ni iby'abahungu uca usanga niyo turonsa akazi twama turi hasi badushyira ntituheza ngo turonke amaposi nk'ay'abahungu ugasanga hari naho uhembwa mu mahera make cyane ukora cyo kimwe iby'umuhungu akora rero tugaca tubona umengo harageze yuko natwe dukora icyo dushoboye tukiyafirima natwe kuko hari aho usanga natwe iyo pozisiyo do feburese tuyishyiramo none kaneza reka dufate urugero rwawe tubwire ibyo wize n'ukuntu wagiye ugira ibibazo ukugera ubwo ubona akazi wifuzaga jewe nize jeni sivile opsiyo geotekinike infrastructure ahantu nagize ikibazo naho nariko ndaronka ndondera stage sinaheze ibyo ngo ndayironke neza ubu unyejeho nta kibazo nagize personellement kuko naronse akazi nifuza icyo ngerageza ahubwo cyo ntuma ni ugutera eh, intege abandi kugira ngo ba- bumve ko bashobora kwiga icyo bashaka hanyuma nabo bagashobora eh, ku- kugishyiramo ingufu iyo bari ku kazi bakumva yuko barabishoboye si iby'abahungu gusa natwe ahubwo ko dukeneye la complementarité mu kazi ariko se ko mu bindi bihugu n'ibyo muturanye abagore ba bu- burira inzu baku- bakubaka bakubaka amateme ba- bagakata ibyondo bagakata imihanda bagakora ah, i- amashanyarazi ayo ngayo uvuga Ah, kubera iki mwebwe icyo kibazo gihari haba mu mu burayi cyangwa muri amerika abagore nta kibazo bagira cyo kujya hanze ngo bakore imirimo y'abagabo twebwe ahe- mu burundi hariho n'umugani baca bavuga ngo umugore yuriye inzu ikiva icyo kintu baracagikorera ko cyane rwose bakabona yuko umugore si uwo kubaka ni uwo kuja guteka ni uwo kuja gukora muri akaba sekreteri akaba ikintu gito cyane apana kinini mugabo bariho abariko baratera imbere ariko ubu muri iki gihe mugabo si byinshi cyane nk'ibi twebwe tuba turimwo ari naho usanga bakwemera kubera ikintu ukoze ki aricyo gitumye bakwemera ntibakwemera kubera bategerezwa kukwemera ko uri umu enjeniyeri
none se muri urwo runani rwanyu eh, ni ibihe bikorwa mumaze kugeraho mu rwego rwo gukangurira eh, ntabwo mugomba gukangurira abarugize kubera ko ahubwo mugomba gukangura abari hanze kugira ngo bumve yuko mugomba kubona imyanya mukwiye ni ibihe bikorwa mwakoze yenda mu- mu- mu- mu- mu- mujya ku nzego za leta kugira ngo muzibwire ko abo bagore nabo bagomba ku- kubona akazi nk'abandi
Eh, twebwe ha- ha- tugire dukwize umwaka turacari ko turandika amaporoje tugerageza nka- hariho nka poroje twari dufise y'aba edimason tukagerageza kugira ngo bave uko kuntu bamara aba edimason kuko bobo ntibatera imbere bashobore kuba ba mason hama baba chef de chantier iyo onyamo twaragiye turamaze kuvugana ubu turi ko turaja en contact n'abantu nka ministère de l'éducation université y'u Burundi kugira dushobore kugira conférence twese tuganire turabe ukuntu tu- ibintu byo- byoja mu buryo two- byoja mu nzira y'ukuri
none abo bagore Aba- mushaka kugira ba chef de chantier murashaka gukora ibara mu burundi nibaramuka buriye inzu izo nzu zikava muzabigira mute none Oya, hariho na- hariho n'uburorero butari buke dufise bw'abagore usanga barateye imbere ariko ni bake bakubwiye ukuntu baba barateye imbere usanga ba- ari mu buryo buba bugoye baba baku- ba- bagutuma usanga nko ku ishantiye kugira ubu wige uba umumasa uri umugore bagusaba ibintu byinshi ugaca usanga hari n'aho benshi baba bagusabye muryamana wa chef de chantier iki ariko hariho umwe yashoboye ku- kubirengera ibyo byose ntiyabikora ntiyakora ibyo bariko baramusaba Mhm.
ariko ariga kubera abandi bantu ariga arabe umumasa ubu ni umuntu akomeye cyane tuzi yubaka inzu zi- usanga tu- ari amashantiye aba akomeye ngaha mu gihugu ni ukuvuga yuko mu- mumaze ku- kugera eh, ku bikorwa eh, bigaragara mu rwego rwo guteza imbere umupfasoni mu kwigira rwiyemezamirimo ego turiko turageza muga turiko turagerageza ariko turacari hasi cane mugabo avec le temps tuzogerageza turavyizeye no muri iki gihe nyene twari twagerageje kwifadikanya n'urundi runani kugira dutegure journée mondiale de la femme ingénieure bikiri ko turiko turacagerageza tura muri le sens vyojamwo hariho n'abadufashe mu mugongo barahari ego abo nk'abo babafashe mu mugongo ni ni bande kubera ko bakwiye kumenyekana abo ni abantu ba- ba- batera agateka keza Et hariho amba- ambasade ya France na BBN, Sogeya Satom, abo nibo bamaze kumenyekana hariho n'iyindi association turiko turagerageza ko dushobora kugiranya partenariat ntibiraja mu ngi ariko biriko biraza avec le temps savale Mm. none abadamu mu abo bapfasoni mukorana nabo ni abapfasoni bari mu mu gisagara cya bujumbura gusa cyangwa se mugera na ruguru uh, mu yindi mitumba
we tu- hariho abari bujumbura hariho ababa bakorera ruguru nta nta ntitu- ntituba u- u- u- uwo turi kumwe wese aba ari ruguru aba ari bujumbura nta kibazo ahubwo bi- bitubera byiza iyo tubaye mu gihugu hose tuzogerageza tugire ama antene turabishobora kugira ngo umuntu wese ahari agire icyo akoze mu gihugu cyose twese aritwe tubi atraverne ego
none iyo urebye ukuntu u- umugore afatwa mu burundi cyangwa se yafatwaga mu burundi ukagereranya n'ukuntu afatwa ubu ngubu usanga ari iki kintu kibuza abarundi kumva ibintu kimwe kugira ngo umugore nawe atere imbere nk'abandi banyagihugu bose Eh, jewe novuga ni ukuntu ni imibereho ya- y'abarundi ko abarundi baba babayeho ntibamenyereye ni umuntu yamenyereye kuba muhira umuntu yamenyereye gukora ibintu byoroshe ntiyamenyereye kurondera n'umugabo aja kurondera jewe nibaza igikwiriye yuko ari uko bo twokumva yuko le monde change ubu unyu mugabo ntagishobora gutunga umuryango wenyine agafatanya n'umugore agasohoka agakora ibyo byitwa ko byagenewe mugabo mu gihe kiharimo amahera mu gihe abishobora hanyuma eh, nibaza yuko uburundi turi ko bariko baragerageza ku umugore nawe kumuha agaciro a- abereye gukora icyo ashoboye Hmm.
Ego.
kubera ko iyo wumvise mu ma- mu majambo y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akunda kuvuga yuko igihugu kizashingira iterambere ryacyo ku mu- ku bapfasoni ko abapfasoni aribo bagombwa guterwa agateka ka mbere none bishoboka gute ko umukuru w'igihugu yabivuga ariko ntibishyirwe mu ngiro birashyirwa mu ngiro nka twebwe nk'ubu aba enjeniyeri turafite natwe ingorane irahari yego yuko batatwakira mu masosiyete ariko natwe ntitwiyemere uko byari bikwiye ntiturondere uko byari bikwiye nk'abagabo abagabo bara- barashobora nk'ubu uri kuri shantiye ukagira erreur n'ibisanzwe iyo ukoze ikosa u- n- naho ukoze ikosa ushobora gu- kurikosora abagore natwe turatinya ati boca bantunga kuko ndi umugore deja nuko nubwo bwoba nubwo bwoba dusorese fera none se urwo runani rwanyu rukora iki kugira ngo n'ubwo bwoba mubwivanemo kubera ko mu gihe wiyemeje kwiga amasomo ukahe- ugahabwa impamyabushobozi ni ukuvuga yuko uba ubufite ko kuba witeguye ku- kujya ku isoko ry'umurimo ugakora kandi ukagaragaza ubushobozi none se kukimwitinya
ubu unye turi ko tugerageza gukorana n'aba- n'abagore bari aba enjeniyeri bamaze kuronka akazi kugira ngo ba- tugashobora no kuza turigishanya twebwe nyine Mhm.
tukabandanya turondera hanyuma mu kazi um- kugira ngo yumve yuko kora icyo utegereza gukora ribikosa ritabikosa kora esete fo kugira ngo uteze imbere icyo uriko urakora n- ureke kuraba abandi irabe wowe icyo ushobora gukora ni kugira tubankuhaje biyemere mu kazi baba bariko barakora ba bagire donc bexcelle bagire excellence mu byo bakora eh, batarondera kwikompara n'abagabo muri twebwe dukora usanga binagoye usanga utegerezwa kubaza abaze sans peur abaze aho onye adashoboye gukora wenyine arondere la complémentarité ailleurs de son côté none ko ibintu byose biva ku burere ndetse bakaba bakunze kuvuga ahangaha mu bihugu byacu yuko eh, igiti kigororwa kikiri gito mukora iki kugira ngo n'abo bana b'abakobwa babyiruka ndetse n'abahungu bakure bazi yuko bagomba kubaha eh, bashiki babo eh, baba banakina ntibatinye ku kubareka ngo burire ayo mazu ntibabatinyishe bakiri bato bababwira ngo nibayurira azava
turiko i- i- mu ma objectif yacu twari twababwiye mu byo twiyemeje ni uko dufasha abanyeshuri bakiri batoya abo bakiri muri secondaire nabo bazoba bari muri universite kwiga ayo mametiye kuko a- a- ibi bya ingenieri nivyo bintu biri- bisigaye birimo akazi kuko murabona ko chômage ari fléau mondial bakagerageza kwiga ico bashaka bareke ko abavyeyi babatorera ngo jewe nize iki nararonse akazi nawe igiki ntitukiri mu myaka ya mirongo umunani umwana yiga icyo ashaka ashaka iyo enjeniyeri nagendeyo ashyitse ashyitse ku ishuri naho niyige niyige azi yuko ibyo ariko ariga azi bitwara kurondera akazi hanyuma niyashika kurondera akazi nakoresha ibyo yize mu ishuri jeannette eh, gracienne kazeneza wakoze cyane kuza ku ijwi ry'amerika ndagushimiye ku bw'icyo kiganiro yego murakoze cyane namwe murakoze umunsi mwiza uwo twese merci
reka nawe veniste nshimimana tugushimire ngaho mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza ni ukuri no kiganiro canye uduce dusozera ko iyi- tuba turabangiriye amakuru twari tubafitiye n'ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda yakoze fatima rimasi karera yegeranije amajwi hamwe na voyatech muhinga bw'ibyuma diane nahazo marikume kuri mikoro tuzodusubira mu biganiro byacu